muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu namwe duteramanye mwiriwe neza muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi imiryango ishika ku majana indwi yo hafi kirimba c'umukuru w'igihugu muri komine isare mu ntara ya bujumbura iri mu ruhagarara kuko isabwa kwimuka twibera je ndahabaye imyaka ishika cumi murumva rero turasaba ko vyo kwihuta kandi bikava mu nzira abantu twarafasha amadeni mu mabanki tuzi ko twubaka iwacu hakazahaza abasirikare bakaduhagarika uyo ni umwe mu baba hafi kirimba c'umukuru w'igihugu mu rwanda ihiganwa ry'umukino w'intoki wa basketball hagati y'amakipe ibihangange ku mugabane wa afurika riratangura i kigali mu rwanda muri sudani umuyobozi w'umugambwe wa communiste ejo yaratawe muri yombi mu gihe imyiyerekano ikomeje ku murwa mukuru kartuma aya makuru tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi muri sudani umuyobozi umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ejo yaratawe muri yompi mu gihe imyiyerekano ikomeje ku murwa mukuru karatuma inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi mohamed mukhtar al katsibo umuyobozi ukomeye w'ishyaka rya politiki muri sudani sudanese communist party ejo kuwa kane yatawe muri yombi ubwo imyigaragambyo yari ikaze i kartumu ni imyigaragambyo imaze amezi arindwi yamagana ubuyobozi bwa gisirikare abigaragambya baterwamo ibyuka bya gaze hano herejwe abashinzwe kurinda umutekano benshi kudeta ya gisirikare yo mu kwezi kwa cumi yakuyeho amasezerano yo gusangira ubutegetsi yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda hagati y'abasirikare bakuru bahiritse perezida omar al bashir n'amashyaka ya politiki ataravugaga rumwe nawe rimwe muri ayo mashyaka ni the sudanese communist party yavuze ko umuyobozi waryo mohamed mokhtar al katib yatawe muri yombi avuye mu ruzinduko i Juba yahabonaniye n'abayobozi barwanya ubutegetsi bwa sudani iryo shyaka ryagaragaje neza ko rirwanya kudeta n'andi masezerano y'ibihe biri imbere rivuga ko ryarimo gushaka ingufu zihuriweho zo kwamagana kudeta
turagushimiye jeni indorerezi z'umuryango w'ubumwe bwa buraya zivuga ko zimbabwe ishobora kuzongera kugira ikibazo cyo kutumvikana ku majwi matora yo mu mwaka utaha kiretse igihe icyo gihugu cyokora ku buryo umurwi ujejwe gutunganya amatora wo kwigenga ntugire aho uhurira na leta hamwe n'umugambwe uri ku butegetsi ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukanguzi ubwisanzure no kutabogama nibyo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bisaba kugira ngo bikureho ibihano byafatiye zimbabwe mu myaka makumyabiri ishize biturutse ku inyerezwa ry'amajwi elmar brock umuyobozi wa komisiyo y'amatora y'uburayi yabwiye abanyamakuru uyu munsi kuwa gatanu ko mu gihe zimbabwe yitegura amatora y'umwaka utaha igomba guhindura amategeko yayo bityo amashyaka yose akagira amahirwe angana yo gutsinda amatora brock n'itsinda rye boherejwe muri zimbabwe n'ubuyobozi bw'i buruseli mu bubirigi kugira ngo basangize ibyo babonye mu ruzinduko bagiriye muri zimbabwe mu gihe cy'amatora yo mu kwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kiganiro broke yahaye ijwi rya amerika uyu mugabo ukomoka mu gihugu cy'ubudage yavuze ko intumwa zahaye abayobozi ba zimbabwe ibintu makumyabiri na bitatu by'umwimerere basanga bizafasha kuvugurura amatora avuga ko ibyo bifite aho bihuriye n'aho amatora azabera ukutabogama ku itangazamakuru rya leta gufatwa kimwe kw'amashyaka uburyo bunoze bwo kwiyandikishiriza gutora komite ihuriweho n'impande nyinshi yo guhuza ibikorwa gukoresha neza amatora n'imyitwarire ku munsi w'itora harimo kandi no gukorera mu mucyo hamwe n'ibijyanye no gukusanya no kubarura kugeza ku majwi ya nyuma brock avuga ko ibyo nibikorwa mu mucyo nta cyuho kirimo ubwo buzaba ari uburyo bwiza bwo kugira amahoro mu gihugu kubera ko ntawe uzavuga ko hari ikintu kitagenze neza mu matora bizatuma amatora agirirwa icyizere abayobozi ba zimbabwe ntacyo bavuze ku itangazo rya brock ryo kuri wa gatanu cyakora mbere rafael faranisi uri mu mwanya w'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri zimbabwe yavuze ko guverinoma yiteguye itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ubwo abayobozi b'iharare bazahura n'ab'i buruseli mu bubirigi
urakoze eugeni ejo ku munsi wa gatandatu bitekanijwe ko perezida wa turkiya azovugana n'abayobozi b'igihugu ca finland azoshimangira ko atemera ko finland na suwede vyo kwinjira mu muryango wa otan ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tim harris ishimwe Tayyip Erdogan yakizibi ahagaragara asa nk'ushinja ibihugu byombi gucumbikira imitwe we yita y'iterabwoba iyi mitwe perezida Erdogan avuga ko yagerageje guhirika ubutegetsi mu gihugu cye muri bibiri na cumi na gatandatu uretse kuba perezida wa turukiya yifuza kuvugana n'abayobozi ba finlande ku munsi w'ejo binateganijwe ko azavugana na minisitiri w'intebe w'ubwongereza mu gihe uyu munsi wa gatanu yavuganye na minisitiri w'intebe w'ubudage ku bw'ibyo Erdogan agasaba intumwa za Finlande na Suwede kutazirirwa zigora zijya muri Turukiya gushaka kumwumvisha ko yahindura icyemezo yafashe aha akumvikanisha ko imitwe y'iti y'iterabwoba ishobora kugaruka muri Turukiya mbere y'uko ibihugu byemererwa kwinjira muri OTAN Finlande na Suwede byasabye kwinjira muri OTAN kuri uyu wa gatatu icyemezo byafashe nyuma y'aho Uburusiya bugabiye ibitero kuri Ukraine
turabashimiye bagenzi bacu timu yashimwe na jeanine mukankusi baje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese kuri radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira ku fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri turi no kuri internet uh, wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube na facebook uh, voa radiyo yacu amakuru rero mu akurikira n'amakuru yerekeye akarere uh, ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuhahera mu rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwasubiye kwihweza urubanza rwa jean twagiramungu rwumvirije amasura yemeza icyaha cya jenoside cyagirizwa jean twagiramungu mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu sentare yumvirije amasura abiri ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda umutangabuhamya remi kamugire ku ruhande rw'ubushinjacyaha bw'u rwanda yemeza ko jenoside yabaye ari ku gikongoro mu cyahoze ari komine karama ni umututsi wahigwaga ndetse n'umuryango we nk'uko yabibwiye urukiko kamugire yemeza ko ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane n'umuryango we wose bari bahungiye kuri paruwasi ya cyanika abwira urukiko ko hari hahungiye abatutsi basaga ibihumbi mirongo itatu kandi ko bose bahiciwe yemeza ko ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kane yabonye jean twagiramungu kuri paruwasi ya cyanika ari kumwe n'abavugaga ari kijyana bo mu cyahoze ari komine karama yise intelectuel bategereje ikindi gitero cyari buturuke imurambi kije kubaha ubufasha bwo kwica abatutsi avuga ko akurikije uko yabonaga abo bari abakozi ba komine bari na Twagiramungu basaga n'abari bashinzwe ibikorwa byo kugenzura ibikorwa by'ubwicanyi bwakozwe n'abandi bahutu basanzwe bitandukanye n'imyitwarire ya Twagiramungu ku bandi batangabuhamya bamushinje uregwa yahasi ibibazo kamugire Twagiramungu yamubajije igihe byafata kuva iwabo w'uregwa kugera cyanika hari hahungiye abo batutsi umutangabuhamya yasubije ko uwagenda n'amaguru yahakoresha byibura amasaha agera muri abiri naho ku modoka akahakoresha nk'iminota makumyabiri mu nyandiko mvugo y'umutangabuhamya yemeje ko uwari perezida wa leta y'abatabazi theodore sindiko ubwabo yakoresheje inama ku gikongoro yo kwica abatutsi uregwa yamubajije uburyo yamenye ayo makuru kandi itumanaho ritari ryoroshye kamugira yasubije ko uwari padiri mukuru wa paruwasi ya cyanika joseph niyo mugabo yagiraga telefone yo mu nzu yamenyeragaho amakuru nawe akayabwira impunzi akanazibura ko aho bishoboka bahunga Twagiramungu avuga ko yakurikiye ubuhamya bw'umutangabuhamya yahaye televiziyo TV5 bafaransa n'ubuhamya kamugire ashinjamo Rurabo Kibaruta wari prefe wa prevegitura ya Gikongoro ku ruhare rwe muri jenoside uregwa avuga ko kamugire yemeje ko se mubyara yaguye imurambi mu rukiko kamugire yashimangiye ko se umubyara yaguye icyanika yemeje ko nyirasenge ari we gusa waguye imurambi umutangabuhamya yemeje ko uretse kubona uregwa hari kumwe n'abavugaga ari kijyana muri komine karama nta n'umwe yabonye agira umututsi yica yavuze ko iryo tsinda ryashishikarije abahutu kwinjira muri kiliziya bakica abatutsi undi mutangabuhamya karori musonera we yari yabanje gusaba ko yarindirwa umutekano yanga ingaruka ubuhamya bwe bwazamugiraho gusa nyuma yo gusohora bumvaga urubanza kuko ibyuma by'ikoranabuhanga byari byapfuye umutangabuhamya yisubiye abuvugira mu ruhame uyu yagize uruhare muri jenoside akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka cumi cumi n'ibiri ariko yemera icyaha asaba imbabazi ararekurwa mukuru wa musonera yashatse mu muryango w'uregwa musonera avuga ko mu gihe cya jenoside yagiye iwabo wa twagiramungu ahasanga umurambo wo witwa alfred ruzigama avuga ko twagiramungu na se umubyara bamubwiye ko ruzigama yishwe n'igitero cyamubafashije giturutse uruseke twagiramungu yahise yaka ijambo mu mwanya wo kumuhata ibibazo mu ijwi ryumvikanisha ukutishima ati kubera ukiri kumbeshyera yahise yicara ni ikibazo cyakuruye ibitwenge kuri bamwe mu bakurikiranaga urubanza Metre Pierre Celestin Buhuru nawe mu bibazo yabajije Musonera yanzuye ko ari kubeshya urukiko umucamanza ukuriye inteko iburanisha yabwiye uruhande rw'uregwa ko rudafite uburenganzira bwo kwanzura ko umutangabuhamya abeshya yabibukije ko atari bo baca urubanza umucamanza yihanije umunyamategeko Buhuru ko nk'umunyamwuga atagakwiye kuvuga ko umutangabuhamya abeshya Bwana Antoine Muhima yamuburiye ko igihe yakomeza kwitwara atyo ashobora kumufatira indi myanzuro Musonera yumvikanisha ko azi neza twagira mungu n'umuryango we umutangabuhamya yemeza ko yapimaga urwagwa kandi yagiye kwa Twagiramungu kumusaba ko bajya gusangira ka Mucyura buhoro bari basanzwe basangira aribwo yasangaga bahiciye umuntu yemeza ko nta gitero na kimwe yabonyemo uregwa avuga ko ageze kwa Twagiramungu akabaza ku rupfu rwa Rufredi Ruzigama uregwa yamusubije ko binabaye ngombwa na nyina umubyara wari umututsikazi yamwica yemeza ko se wa Twagiramungu yamuhanuye amubwira ko kizira kikazirirwa ko umwana yakwica umubyeyi urukiko rwatangaje ko rusigaye kumva abatangabuhamya bagera muri babiri b'ubushinjacyaha hagakurikiraho abashinjura bwana jean twagiramungu haregwa icyaha cya jenoside ubushinjacyaha umukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari komine ya rukondo na karama mu cyahoze ari perefegitura y'ikongoro mu karere ka nyamagabu ni mu majyepfo y'u rwanda yahoze ari umwarimu kaduha icyaha aragihakana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi nibwo igihugu cy'ubudage cyamwohereje kuburanira mu rwanda urubanza ruzasubukura ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi gutaha ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
urakoze eric reka dukubitire mu burundi imiryango ishika ku majana indwi iba mu buseruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu ku mutumba gishingano wa komine isare mu ntara ya bujumbura iri mu ruhagarara nk'uko abajejwe intwaro muri aka karere babivuga ni inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu burundi tuyishikirizwa na mugenzi wacu thierry ive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda ukwezi kuraheze abanyagihugu baba mu gacimbiri ka karama ya kabiri bari mu ruhagarara bavuga ko rwatewe n'umusirikare w'ipeta rya koroneli ajijwe umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu ubu nawe akaba yaje ababuza kubaka nk'uko umwe mu bafise amaparasera muri karama ya kabiri yabibwiye abakunzi b'ijwi rya amerika mu bisanzwe uko ibintu bitunganije nta musirikare aza kwinjira mu bintu by'amatongo y'abenegihugu twari tuzi yuko intwaro ariyo izikamenyesha abenegihugu yuko aho hantu leta ihafitiye umugambi rusangi hanyuma bagaheza leta igasohora ikintu cyanditse cyerekana neza iyo intere publique iryo tiko riganasigura n'icyo abo bantu bazoba bamaze gukurwa muri ayo matongo uno munsi rero hatanguye haza abo basirikare babuza abantu kubaka turibaza duti none mbega leta kubera iki itigeze isohora icyanditse cyerekana neza icyo ihakenereye isigura n'abo bantu aho bazoca baja abo bafite amatongo muri karama ya kabiri bavuga ko imbere yo kugura amaparasera muri ako gace bari babwiwe ko hatari mu hategerezwa kwegukira ikirimba c'umukuru w'igihugu basaba ko hoboneka icanditse cemeza ko leta ihakeneye atari uko bakavuga ko bagiye kubandanya bubaka jewe niyumvira ko twabandanya twubaka kuko nta kintu na kimwe cotubuza tutubaka kuko aho leta y'u Burundi biciye kuri itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekanye neza ni hepfo y'ibarabara aho naho twarabonye n'urwandiko rutomora neza uko hangana uko hagenda twebwe rero urumva ntidushobora kureka kubaka tuzobandanya twubaka nyiri icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni ukuri turamutakambiye yumve aya marira yacu ko abenegihugu dukeneye aho tuba kandi amatungo nayo iwacu ntitwumva rero ingene abavuga ko aribo bamucungereye aribo boza kutubuza kubaka hamwe leta yoba ikeneye amatongo yo ngaho ikarama ya kabiri abahafise amaparasera bavuga ko batokwanka umugambi w'iterambere rusangi umwe mu bahafise amaparasera asaba kwicura ikibazo cotorerwa umuti nk'uko byagenze ku yandi matongo akikuje ico kirimba c'umukuru w'igihugu twebwe kubera ko twemera ko leta ari leta nkozi kandi leta mbyeyi dusaba ko isohora icyanditse niba hafitiye umugambi isohora icyanditse nk'uko yasohora icyanditse muri sasu wa sani hegitari ikaba iriko ibyiga hariya niba nako ihashaka ibikore ariko niba itahashaka ibikore kwa abo bantu bariko baza baduhagarika kubaka ahantu hacu twibera jenda habaye imyaka ishika cumi murumva rero turasaba ko byokwihuta kandi bikava mu nzira abantu twarafashe amadeni mu mabanki tuzi ko twubaka iwacu hakaza haza abasirikare bakaduhagarika buramatari w'intara ya bujumbura yishuye kuri telefone abakunzi b'ijwi rya amerika ko ikibazo c'abarongoye akizi ariko desire nsengiyumva asaba abegwa n'ico kibazo guhagarika ibikorwa vyo kubaka mu kurindira kw'ababijejwe batomora neza uburinganire bw'itongo leta ikeneye muri ico kibanza abakunzi b'ijwi rya amerika ntibagarukiye ngaho bashikiriye urongoye ikigo obuha kijejwe uburaro n'amatongo ku rwego rw'igihugu jean pierre gatore yatongoye ko amatongo yo mu gacimbiri ka karama ya kabiri yashinzwe mu karere kegukira ikirimba c'umukuru w'igihugu warongoye ikigo obuha yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ubu hariko hakorwa rusasuma rw'abahafise amatongo kugira baroswe imizibukiro kuri abo banyagihugu b'ikarama ya kabiri hiyongera ko imiryango igera ku bihumbi bibiri n'amajana umunani na mirongo itanu iba mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri mu gasenyi ka komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura nyene ku butaka bwa hegitari ijana na mirongo itandatu iza yarasabwe kwimuka haraheze igihe abajejwe intwaro muri ako karere bakavuga ko iyo miryango irindiriye imizibukiro
ubu naho nk'uko ako kazi kika bibukije inkuru ya siporo kuri uyu wa gatanu abayobozi b'ihiganwa rya basiketibolo nyafurika batangaje ko imikino ya nyuma izotangura ejo ku munsi wa gatandatu iteguriwe bihagije umunyamakuru w'ijwi ry'amerika azokurikirana iyo mikino jean claude munyandida yari mu kiganiro abateguye iryo higanwa bagiranye n'abamenyeshamakuru i kigali yavuganye na mugenzi wacu tim harris ishimwe iki kiganiro n'itangazamakuru kibanze ku ki ikiganiro n'itangazamakuru cyabaye muri kigali arena i remera kibanze ku ngingo twavuga ko ari nk'eshatu gushimira u rwanda rwemeye kwakira icyiciro cya nyuma cya playoff muri iyi mikino ya basketball africa league ikindi ni ugushimira abandi baterankunga bagiye bafasha iri rushanwa kugira ngo rishobore gutera imbere ingingo ya gatatu ni ukwishimira urwego basketball yo muri afurika imaze kugeraho cyane cyane ko aya marushanwa timu yagiye agaragaza ko hari amakipe ashobora kwitwara neza mu ruhando mpuzamahanga claude watubwira gato uko gahunda iteye muri iyi mikino y'akamaramaka izaba ejo nibyo koko urakoze timu gusa mbere yuko nkubwira gahunda uko iteye nakubwira ko icyo cyari icyiciro cya mbere namaze kugusobanurira cy'ikiganiro kigera itangazamakuru ikiganiro cya kabiri cyangwa se igice cya kabiri cyatanzwe n'ikipe ya League Basketball Club nyirizina aho umutoza wayo John Park yavuze ko umukino uzayihuza na FAP ari umukino ukomeye cyane kurusha n'indi yose hanyuma noneho kapiteni w'ikipe ya League Basketball Club uwo ntawuri ni Eric Aje we yavuze ko ikintu cya mbere bagomba guharanira ari ugutwara iki gikombe cya Basketball Africa League akavuga ko u Rwanda ruzibukirwa kuba rwaratwaye igikombe ntabwo u Rwanda rwazibukirwa ko rwatwaye rwakira irushanwa rya Basketball Africa League imyaka itatu hanyuma rero gahunda nkubwiye ko gahunda iteye ejo kuwa gatandatu kuri wa gatandatu nibwo nyine imikino nyirizina kimwe cya kane cy'iri rushanwa izaba iba guhera rero isaa munani n'igice umukino wa mbere uzahuza ikipe ya Petro de Rwanda murangura na AS yo muri Maroc hanyuma guhera saa kumi n'ebyiri zuzuye ruzambikana hagati ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda ndetse na Forces Armées Police yo muri Cameroon umukino nyine uzaba utoroshye timu nabwira abadukurikiye ko uyu mukino muzashobora no kuwukurikira ku ijwi rya Amerika gatanu kuri gatanu gukorera gahunda uko iteye ku munsi wo kuwa gatandatu claude urakoze ariko mbere yuko nkureka reka manze nkubaze kino kibazo cya nyuma covid cumi n'icyenda isa nk'aho igenda icogora ariko hamwe na hamwe haracyari ingamba zo kuyirinda ese nta ngorane zaba zitewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda zishobora kubangamira iyi mikino timu nakubwira ko izo ngorane zishobora kutazabaho cyane kubera yuko ikijyanye no gukaza ingamba zo guhangana na covid ni ikintu abategura irushanwa rya basketball africa league bakomeyeho cyane aha rero nk'uko wari bivuze icyorezo kirimo kiragenda kigabanuka mu rwanda ndetse n'ingamba zagiye zoroshywa mu buzima busanzwe ariko ku birebana n'irushanwa nyirizina muri kigali arena ko ingamba ziracyakaze ni ukuvuga ko umuntu wese uzitabira rino rushanwa yaba abafana yaba abafite ikindi bashinzwe mu kibuga bagomba kwambara agapfukamunwa jean claude munyandinda umunyamakuru w'imikino w'ijwi ry'amerika uri kigali mu rwanda ndagushimiye urakoze cyane nawe timu ishimwe turagushimiye nawe timu ishimwe tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ya samiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda koza neza mu kanwa n'imiburiburi inshuro zibiri ku munsi ni ngombwa kugira ngo abantu birinde indwara zituruka ku isuku rike ryo mu kanwa iryo suku rikorwa gute kandi ryari ibyo hamwe n'ibindi mugenzi wacu Jeanne Mukankusi yabiganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika babiyaze kandi mu kiganiro muri sanga na muganga w'amenyo n'indwara ejo ku munsi wa kane icyo kiganiro cyabaye ejo ku munsi wa kane joseph wo muganga ni joseph mwiza ari ku bitaro bya kabgayi mu karere ka muhanga intara y'amajepfo y'u rwanda icyo ni igice cy'ikiganiro muri sanga muganga mwiza atangura asobanura icyo abantu bakwiye kumva iyo bavuze isuku ryo mu kanwa
ubundi isuku yo mu kanwa uko umuntu yayiha inyito yoroheje buri wese ashobora kumva isuku yo mu kanwa ni ukuvuga ni uburyo umuntu uwo ari we wese akora kugira ngo mu kanwa ke habe hakeye atari uguca gusa ariko habe hari nta n'indwara irimo habe hakeye kubera kuhoza ariko habe hatarimo n'indwara ariko nanone habe hatarimo n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu hakekera umwanda utajya ahumura nabi yamwumva ko hari abantu benshi bavuga bati ndandwa mu kanwa kanjye havamo umwuka utari mwiza cyangwa n'ibyo bintu bitatu kuba hakeye ariko nta n'indwara irimo ariko nta n'ikindi kintu cyatuma umuntu agutekera n'umwanda harimo no kunuka yego murakoze kudusobanurira iyo suku yo mu kanwa ese uko mubibona abantu bakora isuku yo mu kanwa neza nk'uko mwebwe abaganga muba mubyifuza ibyo bintu bitatu musanga biba byuzuye icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko kugeza kuri uno munota domene yacu yaba aho dukorera ndetse n'aho uri akenshi kugenda mu muhanda abantu bakuze bagutangira bakubaza ibibazo bijyanye n'indwara zo mu kanwa abantu benshi cyane cyane ndavuga wenda ku duce tubamo twebwe ntabwo bakora isuku cyangwa se niba banayikora bayikora nabi kuko iyo turimo kubasuzuma indwara nyinshi tubavura usanga zivuza ku isuku ya ntayo cyangwa nkeya ari nabyo bituma n'indwara ziguma kuba nyinshi n'abarwayi b'indwara zo mu kanwa bakagomba kugenda baba benshi ku bitaro usanga rwose buzuye ubwo turaza kugenda tubisobanukirwaho kurushaho uko tugenda tugera twinjira mu kiganiro nagira ngo rwose mpite mpa n'umwanya umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika ushaka kugira icyo yavuga andire uranyumva
yego ndabumva cyane ye ikaze ku ijwi ry'amerika ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
mbere na mbere ndabanza kubashimira
urakoze nawe
ndabanza kubashimira cyane kuko buriya buriya biba ari byiza iyo mushyizeho ikiganiro nk'iki ngiki kuko hari abantu benshi mugira ngo tubashe kunoza isuku yo mu kanwa benshi kuko ntabwo tunabizi cyane ubwo rero icyo bibazo nari mfite
yego wibaza
ikibazo nari mfite ni ukuvuga ngo hari igihe usanga amenyo hari ukuntu usanga yaracukutse ariko rigacukuka igihande kimwe yenda aho ahurira ari abiri ubwo rero ugasanga umuntu iki kibazo akimaranye igihe kandi ntajya yenda abona umwanya wo kwiborosa mutubabarire telefoni ya Andre igomba kuba icitse ariko ikibazo cye gisa nkaho cyari cyumvikanye muganga mwiza Andre ati umuntu akaba afite iryinyo ricukutse umuntu yakwibaza ati yenda atanabona n'umwanya wo kuhoza kuba iryo ryinyo ryacukuka byo biba byatewe n'iki umuntu yabikoraho iki
murakoze cyane andira abaza ikibazo cyiza wenda nuko telefoni icitse atabanje kukinonosora hari aho ageze aravuga ati mu ruhande aho amenyo ahura urumva niba nabyumvise neza ku kanwa yakavuzemo yego ariko nanone atanawisubiza kuko hari aho yageze aravuga ati umuntu atajya abona umwanya wo kwiborosa zimwe mu ndwara zifata amenyo cyane cyane zo gutukumuka ndetse iyo ndwara ikaba ikunda gufata amenyo ikaba ikunda gufata sori abantu biborosa umunsi ku wundi twitanya kwiborosa regirirana imwe muri izo ndwara ni indwara ifata ahantu amenyo abiri ahuriye kugira ngo nicyo andire yari yashakiye kurushaho neza iyo ndwara rero iterwa no kuborosa kandi ukaborosa nabi dukunda kuyita ngo ni indwara y'abantu baborosa hagati y'amenyo abiri kuko akantu gakora n'isuku abantu benshi ntabwo bakazi ariko abagira amahirwe bakagera ku bitaro cyangwa ahandi tuba dukorera barabibasobanurira barabibigisha barabibereka barabibakorera ku buryo abenshi bose babafasha amasomo ni ukuvuga mwarimu mbajije muti mu gihe atabasha kubona uko aborosa wakora iki buriya isuku yo mu kanwa ari nayo nyine intwaro ya mbere yo kwirinda indwara zo mu kanwa kugira ngo uyigereho bisaba ko ari wowe nyirizina yeraho icyo rero yakora ni kimwe ni ukujya ashaka uwo mwanya nibura akazirikana nyuma yo niba yagize akazi kenshi akazirikana ko mbere yo kuryama mu gihe avuye mu kazi agomba gufata umwanya uhagije wo kuvana mu kanwa ibintu byose ibyo yari yatamira n'ibyasigayemo akoza agatumira niba aricyo namubwira kuko namwumbaje imiti yakora iki yego ari ku murongo ari ku murongo reka tumubaze niba yasobanukiwe cyangwa se niba hari n'ikindi kibazo yaba agifite kuko ashobora kuba yibarizaga cyangwa yabarizaga undi muntu andire wumvise
jeni nari ngiye telefone yanjye yayizimyeho gatoya ariko nagarutse yego hari icyo ubashije kumva se mu byo asobanuye
ariko nari nkikomeza ariko nasobanukiwe nari nkibaza nari mfite ikibazo nashaka kuba mvuga ntese kuriya umuntu ajya kwa muganga bakagenda bakamwogereza amenyo ugasanga baragiye barayogeje bagahindura kurera yenda yari umuhondo bitewe n'utakoresha borosa cyangwa se yenda urabona nkatwe abantu bo mu cyaro igihe hari ibyatsi bitaga icyumya n'utundi tuntu twasheraga tumeze nk'urusenda umuntu yajundikagamo ngo yarwaye ifumbi nkibaza ndetse buriya iyo umuntu agiye kuri kwa muganga umuntu agenda bakayoza ugasanga yahinduye kure yabaye umweru wakade buriya bwo mu gihe runaka nta gihe ashobora kongera agahinduka uko yari ameze yenda bikaba byabutera uburwayi cyangwa se bukabije kurenza uko mbere byari bimeze
reka gusubize none urakoze cyane muganga
andrea afite impungenge z'uko kuko koza amenyo kwa muganga nyuma hashobora kongera hakabaho ingaruka izi cyangwa ziriya cyangwa se akongera akandura kwa muganga iyo ugiye kogesha amenyo abantu benshi hari ukuntu bajya bibeshya kogesha amenyo ni kogesha amenyo ni ukoza umwanda wafashe ku ryinyo abantu rero hari igihe aza nta menyo ye yarazingiye ibara akibwira yuko hari umwanda wafasheho kandi atari ukuyoza bikeneye wenda ari ukuyahoma koza amenyo rero iyo uje amenyo yawe yaranduye tugira utumashini tuyoza utwo tumashini dukura umwanda uba warafashe ku ryinyo ariko iryinyo ubwaryo ntabwo akamashini gakoraho rero ni umwanda twoza uba warafashe ku ryinyo iyo rero umuntu amaze kukoza agusobanurira uko imyanda ifata ku menyo mu bwoko butandukanye hari ibishobora kuza bifataho byomoka nk'isima hari isoko rimeze nk'irangize wenda ku bintu umuntu arya cyangwa anywa umuntu ashobora kuba anywa nk'icyayi cya mukaru cyangwa se kafe cyangwa se ibindi bintu bifite irangi abifata buri munsi akoka kandi yamara kwifata ntiyibere uko bikwiye uburyo twoza ni ibyo ntabwo ari bwo buryo twoza n'ibindi bintu hari ibindi bintu bifataho abajya babyifuza amenyo barabizi ni ibintu biba byafashe ku menyo biciye mu byo mu gifaransa wenda umuntu yakwikorera fushimi biva mu biryo umuntu aba yariye ubutabire n'ibya byumva bigafata ku buryo umuntu acyoma rwose kikabaza kimeze nk'igice cy'igihe kigiyeho uko twoza ibyo uko twoza bya bindi biza ku bintu bimeze nk'amakari cyangwa se na za kafe urakoze cyane rero reka ijambo rya nyuma rero ndihe muganga mu gusoza iki kiganiro inama muri rusange mwagenera abadukurikiye muri uyu mwanya mu gahe gato cyane kuko iminota irashize murakoze cyane jeni mu gusoza ikiganiro nagira ngo wenda positeri mubwire ko umuntu abura nibura kabiri ku munsi cyane cyane ariko ntakabyibagirwe nijoro agiye kuryama hanyuma mu gusoza iki kiganiro wenda mwari mumpaye amasegonda make kugira ngo mbire icyo mvuga nagira ngo mbwire abantu yuko koza amenyo kugira ubuzima bwiza mu kanwa birashoboka mu gihe wabigizemo uruhare ukabikorana ubushake rwose ubishaka kozamo ukabikora ku buryo buhoraho wenda ubikoze mu gitondo
turashimiye abakurikiranye ikiganiro kandi abakuruye kuri isaha mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese